iri ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye abategetsi b'ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika canada na mexique baremeza ko inama y'abahuje yarushijeho gutsimbakaza ubufatanye mu karere umujyi wa kigali mu rwanda hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro siporo basabye abasoreshwa kwishyura imisoro bitarenze uku kwezi kwa mbere ubundi na kimwe kigambiriwe muri iyi gahunda turimo byari kugira ngo tunumve n'ibitekerezo by'abasoreshwa ese barabihuza bate n'itegeko imbogamizi zirihe twumve n'ibitekerezo tunabyubakireho kugira ngo n'izo mpinduka zaba zikenewe zibe zakorwa rubingisa peredanse umuyobozi w'umujyi wa kigali mu burundi ishyirahamwe parisemu rirahamagarira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bagere ku iterambere rirambye mugume ku maradiyo yanyu iki ni ikiganiro iwanyu mu ntara mbere yo kujya mu karere k'ibiyaga bigari duhere kuri iyi nkuru y'inama yahuzaga kuva ku wa kabiri w'iki cyumweru abategetsi b'ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika canada na mexique baremeza ko inama y'abahuje yarushijeho gutsimbakaza ubufatanye mu karere ibyo abo bategetsi babitangaje nyuma y'inama y'iminsi ibiri yabahurije mu mujyi wa mexico ho mu gihugu cya mexique temisito kuri mutijima muri iyi nama y'abayobozi b'ibihugu bya amerika ya ruguru aribo justin trudeau minisitiri w'intebe wa canada andres manuel lopez obrador perezida wa mexique ndetse na joe biden perezida wa amerika bemeranyije gushimangira imibanire mu by'ubukungu muri ibyo harimo no kongera ibicuruzwa mu karere kimwe no kongera umusaruro w'ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye nyuma y'inama yamaze amasaha abiri ibera ku ngoro y'umukuru w'igihugu wa mexique perezida biden yavuze ko ibyo bihugu uko ari bitatu ari abafatanyabikorwa nyakuri umukuru wa amerika yagize ati dukomera kandi tukamera neza kurushaho iyo dufatanyije ibihugu byacu byose uko ari bitatu kandi dufatanyije twageze ku bihambaye nyuma y'inama iheruka kuduhuza twigira hamwe uko twarwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda n'uko twakongera ubushobozi bwacu mu gukemura inzitizi zibangamiye ubuvuzi rusange mu rwego rwo gushora imari no kubaka abakozi b'ikinyejana cya makumyabiri na kimwe aba bategetsi kandi baganiriye ku kurwanya imihindagurikire y'ibihe ku kibazo cy'abimukira n'iyinjizwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge ku mupaka leta zunze ubumwe za amerika ihana na mexique bwana lopez obrador perezida wa mexique yavuze ko igihugu cye kizafasha amerika mu kurwanya icuruzwa ry'ikiyobyabwenge cya fentanil kimaze guhitana ubuzima bw'ibihumbi by'abanyamerika uyu kandi yasabye mugenzi we Biden gusaba inteko nshingamategeko ya Amerika kwemeza impinduka zijyanye na gahunda y'abinjira n'abasohoka mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'abanyamegizike babarirwa muri za miliyoni bamaze igihe muri leta zunze ubumwe za Amerika nta byangombwa bagira perezida wa Mexique yavuze ko ibijyanye n'abinjira n'abasohoka ari imwe mu ngingo baganiriyeho cyane muri iyi nama abategetsi bose uko ari batatu bongeye gushimangira ubushake bagaragarije i Los Angeles mu mezi atandatu ashize ubwo bemezaga inyandiko bahuriyeho ku bijyanye no kurinda uburenganzira bw'abimukira harimo no kwagura inzira z'amategeko yerekeranye n'abinjira n'abasohoka ingamba z'imikoranire zitandukanye no kurushaho kuziganiraho hagati yabo ubwabo ari nako baziganiraho n'abaturage b'ibihugu byabo perezida Biden wa Amerika yagize ati kandi impamvu iyi nama uyu mubano w'ibihugu byacu uko ari bitatu utanga umusaruro cyane ni uko dusangiye icyerekezo kimwe cy'ahazaza gishingiye ku ndangagaciro zimwe umusaruro nyamukuru wavuye muri iyi nama ni ukurushaho gukorana hagati y'ibihugu byose uko ari bitatu intego ikaba kurushaho kugira amerika ya ruguru igihangange mu bijyanye n'ingufu no kumva ko byose bikeneye gufatikanya mu micungire y'umubare w'abimukira ukomeza kwiyongera ku mupaka amerika ihana na mexique ari nako bihangana n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nubwo habaye ibiganiro bikomeye kandi by'ingenzi inzobere ntizitunguwe no kuba nta tangazo na rimwe rikomeye ryatangajwe ko ryabivuyemo bwana andrew rudman umuyobozi w'ikigo mexico center yabwiye ijwi rya amerika ko izi nama z'impande eshatu ari gakeya zibyara amatangazo cyangwa imyanzuro ikomeye kubera ko ibibazo aba bategetsi baganiriyeho bitagutse gusa ahubwo binariho kuva kera uyu ati nibwira ko bidatunguranye kuba nta tangazo rikomeye ryasohotse mu byo batangaje cyangwa se mu kiganiro n'abanyamakuru gusa ntekereza ko kuba barabivuzeho kuba bahura mu buryo buhoraho kandi bakabasha kugaragaza ibyo bashyize imbere ku butegetsi bwabo bazakurikirana mu mwaka uje ibyo ni ingenzi ibiganiro by'impande zombi amerika na mexique byabaye ku wa mbere byibanze ahanini ku kibazo cy'abimukira imihindagurikire y'ibihe ibibazo by'ubuhahirane n'iby'inganda aho perezida lopez obrador nk'utegeka igihugu cyakiriye inama yasabye ko habaho kwihuza kurushaho ku rwego rw'umugabane wose mexique yizera ko ishobora kungukira mu guhuza ikorwa ry'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu bicuruzwa bibarirwa mu magana bwana lopez obrador yagize ati iki ni cyo gihe ngo twiyemeze kuvanaho uku gutererana uku gusuzugura kandi uku kwirengagiza amerika y'epfo na karayibe bihabana na politiki y'imibanire myiza nka ba rurangiranwa b'ubwisanzure n'ubwigenge nibitangirire kuri mwe kubera ko nta wundi mutegetsi wabasha gushyira mu bikorwa uyu mushinga ibihugu byose uko ari bitatu byemeranyije kurwanya ubwiyongere bw'ibiyobyabwenge byaciwe bihanahana amakuru ku binyabutabire byifashishwa mu kubikora byemeranyije kandi kugabanya ikigero cy'imyuka ya gazi metane yoherezwa mu kirere nibura aho cumi na gatanu ku ijana bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu ugereranyije n'uko ibintu byari byifashe mu w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ikindi byemeranyijeho nk'uko ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters bibitangaza ni ugushyiraho urubuga rugamije korohereza abimukira kwinjira mu bihugu bya Mexique Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada hisunzwe amategeko nyuma kandi perezida wa amerika biden yatangaje ko azasura canada mu kwa gatatu k'uyu mwaka urakoze temistokle mu kijima iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda i nyanza kuri uyu wa gatatu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru rwakomeje kumva abatangabuhamya b'ubushinjacyaha mu rubanza buburanamo na vincent hutunga abandi batangabuhamya batatu nabo babwiye urukiko ko nta ruhare bazi uyu mugabo yaba yaragize muri jenoside nyanza iri kibagira ubusa bwana jacques nkunda ni umutangabuhamya wa kane muri uku kwezi wumviswe n'inteko iburanisha ku rutonde rw'abagira icyo bavuga ku byaha bya jenoside bwana vena rutunga aburana n'ubushinjacyaha nkunda yemereye urukiko ko nawe yari umukozi w'icyari ikigo cy'igihugu cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi izari rubona rutunga yarabereye umuyobozi nkunda yabwiye urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga ko yari ashinzwe ubushakashatsi bwita ku gihingwa cy'igishyimbo mu kigo izari rubona yabwiye urukiko ko yamenye amakuru ko hari abakozi bakoranaga b'abatutsi biciwe mu kigo cya izari rubona nkunda iyo avuga kuri rutunga byumvikanisha ko ari umuntu baziranye yavuze ko nta ruhare rwe azi muri jenoside yakorewe abatutsi kuko icyo gihe yari iwe mu rugo atakiri mu kigo cya izari yavuze ko mu gihe cya jenoside abakozi ba izari babaye bagiye mu ngo zabo uyu mutangamakuru yavuze ko hari amakuru yagiye yumva ko abasirikare baba barishe barashe abatutsi mu kigo bakoreragamo byinshi mu byo nkunda avuga yumvikanisha ko ari amakuru yagiye yumvira mu rukiko mu manza yaburanaga nawe ku byaha bya jenoside nk'aho avuga ko mu rukiko yumvise ko rutunga yazanye abasirikare mu kigo cya izari ari nabo bishe barashabo batutsi bari bahahungiye yemeye ko hari imirambo myinshi y'abatutsi basabwe kuza gushyingura biciwe muri izari yavuze ko yari mu nama yayobowe na rutunga igaruka ku bibazo by'umutekano muke gusa avuga ko mu rubanza rwe yumvise ko abajandarume bo kurindira umutekano ikigo cya izari batumijwe na rutunga nkunda we yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose kubera ibyaha bya jenoside inkiko zamuhamije yavuze ko mu myaka icumi yabanze akorera muri izari rubona ntaho yigeze abona rutunga agira uwo abanira nabi kubera ko yakatiwe gufungwa burundu uyu mugabo ntiyafashwe nk'umutangabuhamya ahubwo nk'umutangamakuru undi mutangabuhamya ni damascene mweretse nde nawe yemera uruhare yagize muri jenoside uyu ari ku gifungo cy'imyaka mirongo itatu muri gereza avuga ko abatutsi biciwe mu kigo cya izari rubona kandi ko ku bwe iyo hataba abasirikare abapolisi batashoboraga kubica ngo babarangize uyu mugabo wemeza ko yari umuhinzi yavuze ko aboneye rutunga mu rukiko yabwiye umucamanza ko nta ruhare rw'uregwa azi muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umutangabuhamya rufose byikusenge nawe yakatiwe gufungwa imyaka mirongo itatu muri gereza nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside yemeza ko yabonye abasirikare barasa abatutsi mu kigo cya izari rubona uyu nawe aravuga ko abonye rutunga ari uko urukiko rumumweretse yabwiye umucamanza ko yajyaga yumva ko ari we wayoboraga ikigo cya izari rubona ariko atamuzi yavuze ko ku kijyanye n'uruhare aregwa muri jenoside ntawe yigeze yumva abivugaho abatangabuhamya bamaze gutambuka mu rukiko muri uku kwezi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barahuriza ku mpfu z'abatutsi batazi umubare biciwe mu kigo cya izari rubona ubushinjacyaha burarega rutunga ko ari we wazanye abajandarume n'abasirikare mu mugambi wo gutsemba impunzi z'abatutsi zari zahahungiye uregwa we akavuga ko yabazanye mu mugambi wo kugira ngo barindire umutekano ikigo n'abari bahahungiye rutunga agasobanura ko kuba barakoze ibinyuranye n'ibyo yari yabazaniye atagombye kubiryozwa rutunga ubushinjacyaha buramurega icyaha cya jenoside ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu uregwa ahakana ibyaha byose igihugu cy'ubuhorandi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe cyamwohereje kuza kuburanira aho bikekwa ko yakoreye ibyaha urubanza ruzakomeza ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu y'uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu mujyi wa kigali ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro hamwe n'umujyi wa kigali basabye abasoreshwa kwishyura imisoro bitarenze uku kwezi kwa mbere kugira ngo birinde ibihano abasoreshwa basabye ko hakurikizwa inama bahawe n'umukuru w'igihugu bakagabanyirizwa imisoro inkuru irambuye asumutakaboyi kuri uyu wa gatatu ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kiri kumwe n'umujyi wa kigali bakoranye inama n'abaturage basabye abasoreshwa bo mu mujyi wa kigali kwihutira kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ndetse no ku nyungu z'ubukode bitarenze itariki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka uyu musoro umaze imyaka ine ushyizweho abaturage bakunze kugaragaza ko ubabangamiye aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika bo mu karere ka rwamagana mu ntara y'iburasirazuba ndasorera ubutaka ntacyo bunyinjiriza ndabusorera ugasanga nawe amafaranga yo gusora ntabwo ari kuboneka kubera ubutaka ntacyo burimo kumwinjira niba nta gihindutse ubwo bazakurikiza itegeko rya leta leta ubwisubise ahubwo ni ibintu by'ubutaka imisoro wose mwihangane munayivane si ubutaka bw'umuzabusorera ubusorere ari ubwawe ngusorere abatuye mu mujyi wa kigali bo basabye abayobozi babo ndetse n'abashinzwe iby'imisoro gukurikiza inama baherutse guhabwa n'umukuru w'igihugu bya jambo rya perezida rwose twari byakiranye amashyi yombi ubu dutegereje nyine dutegereje ikizavamo gutanga umusoro biragoye kubera urumva umusoro uri hejuru y'inyungu uba wabonye urumva iryo jambo biramutse babishyize mu bikorwa nk'uko yarivuze ati abacuruzi bakiri hasi babagabanyiriza imisoro urumva byaba ari byiza bishyizwe mu bikorwa nk'uko yabivuze ntabwo byoroshye ahubwo bari bakwiriye kujya bafata nk'igihe cyo gutangiza amashuri y'abana bakagitandukanya n'igihe cyo gusora kuko biragora ibyo perezida yavuze turasaba ko byashyirwa mu bikorwa mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo perezida paul kagame yasabye inzego zibishinzwe kugabanya imisoro kuri rubanda hari mu muhango wo kwakira indahiro ya perezida mushya wa sena bwana francisco saveri karinda ku ruhande rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro komiseri ernest karasira ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze yumvikanisha ko inzego zibishinzwe zizabyigaho ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu watinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano cy'icumi ku ijana ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zarimo n'igice ku ijana bya buri kwezi urumva yatinanye umusoro wa leta yakagombye gufata mu bikorwa gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye niyo mpamvu izo nyungu zibaho noneho utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki mirongo itatu n'imwe hejuru by'abihano byo gutinda gutinda kwishyura hiyongeraho mirongo ine ku ijana y'amafaranga agomba kwishyura umuyobozi w'umujyi wa kigali bwana rubingisa pidanse yumvikanisha ko ikiganiro bagiranye n'abasoreshwa kibaho ibitekerezo by'aho bakwerekeza impinduka z'iyi misoro ubundi na kimwe kigambiriwe muri iyi gahunda turimo byari kugira ngo tunumve n'ibitekerezo by'abasoreshwa ese barabihuza bate n'itegeko imbogamizi zirihe twumve n'ibitekerezo tunabyubakireho kugira ngo n'izo mpinduka zaba zikenewe zibe zakorwa ntabwo ari umujyi gusa tugafatana n'izindi nzego mwabonye ko hari n'ubuyobozi bukuru bw'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ariko n'abikorera n'ababahagarariye iyi gahunda rero ubu turayitangije ku mujyi wa kigali ariko turi bukomeze no ku nzego noneho z'imirenge ku kugeza ubu ibyasabwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'abaturage ntibirakorwa kuko bigomba guca mu nzego z'amategeko bishatse kuvuga ko inteko ishinga amategeko ariyo yakwicara igahindura aya mategeko agenga iby'imisoro mu gihe byaba byasabwe na guverinoma ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kigasaba abasoreshwa kubahiriza ibisabwa kugira ngo batazagwa mu bihano komiseri karasira akibutsa ibihano bibategereje ubundi itegeko ry'imisoro y'inzego z'ibanze riteganya yuko umuntu wati- wa- watinze kwishyura umusoro ahanishwa igihano cy'icumi ku ijana ukongeraho n'inyungu z'ubukererwe zari muri igice ku ijana bya buri kwezi Eh, urumva aba yatinanye umusoro wa leta yakagombye gufata mu bikorwa- gukoresha mu bikorwa bitandukanye akabikoreshereza ibye niyo mpamvu izo nyungu zibaho hanyuma ah, uwa noneho utaramenyekanishije ku gihe we agatinda kumenyekanisha nyuma y'itariki mirongo itatu n'imwe hejuru ry'abihano byo gutinda kumenyekana gutinda kwishyura hiyongeraho mirongo ine ku ijana by'amafaranga agomba kwishyura komiseri ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze karasira ineste yasobanuye ko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ibituyemo na nyirayo cyashyizwe kuri rimwe ku ijana ry'agaciro ku isoko ry'inyubako inzu nyirayo atuyemo isorerwa umusoro ku nyubako ariko azakomeza atange umusoro w'ubutaka umusoro w'ubutaka ubarwa uhereye kuri metero kare ugakuba n'amafaranga ari hagati ya zeru na mirongo inani ayo mafaranga agenwa na njyanama za buri karere ariko hose usanga atangana hamwe usanga bashobora kwishyuza nka mirongo irindwi kuri metero karimwe abandi mirongo inani abandi mirongo itatu cyangwa na makumyabiri bitewe n'aho akarere gaherereye asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyirahamwe parsem rirahamagarira abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro kugira ngo bagere ku iterambere rirambye riravuga ko umwaka ushize wasize leta y'u burundi irimo amabanki yo mu gihugu imbere akayabo k'amafaranga kandi ko ibiciro by'ibicuruzwa byazamutse cyane inkuru irambuye eloge wirikaneza uko umwaka utashe ishyirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashike ku iterambere rirama ryama rishira habona umwihwezo w'umwaka urangiye ku bijanye n'igisata c'ubutunzi hamwe n'intwari ibereye cane cane n'umwaka uba utanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri iryo shirahamwe ryemeza ko warangiye uburundi buri mu ngorane nyinshi z'ubutunzi ritanga uturorero tw'ibibazo vy'amafaranga y'agaciro ataboneka ubukene bw'ibitoro ibura ry'ibitabo vy'inzira ibikorwa by'iterambere n'inyubako za leta bitakozwe kubera ubukene bw'uburyo rivuga kandi ko guteza imbere amasoko ntanganguvu bitashobotse igisata c'uburimyi cazingamye kandi leta yavuze ko ari kigiye gushiramo inguvu kandi ko ibiciro vy'ibintu vyose vyakomeje kuduga ku masoko ku vyerekeye ibiciro umukuru wa parseme faustin ndikumana yemeza ko urugero rwa mirongo ibiri na gatandatu vyaduze ko rwaheruka kwibonekeza mu myaka ya mirongo icenda mu gihe igihugu c'uburundi cari mu bihano vya mbargo faustin ndikumana umukuru wa parseme ibijanye n'ibiciro inflation byarabaye umurengera birashika mirongo ibiri na gatandatu ku ijana inflation y'ibihumbi- ya mirongo ibiri na gatandatu ku ijana twayiheruka muri yambara bwo mirongo icenda na gatandatu na perezida evariste ndayishimiye arazi ko ibiciro vyabaye umurengera mu gihugu ciwe ikibazo yahigarutseko mu ntangamarara mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru n'abanyagihugu kuwa mirongo itatu na rimwe ukwa cumi na kabiri guheze mu ntara ya kirundo mu buraruko nk'uko yama kuva aja mu mabanga mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yasubiye kudoma urutoke ku bashorera umwimbu mu bihugu bibanyi ati ntimurire mundaba nama navuze ntimunyumve abantu bashobora gufata umwimbu akawumarira mu bindi bihugu azi yuko niwe ejo azoba ashonje murazi bimaze iminsi iri baba bavuga ngo ibintu birazimvye abantu bashora ibiharage hanze bashora umwimbu hanze duguma tusemerera dusemerera umwe munsi nza numva ngo ibintu birazimvye none hamwe mwabijana hanze genda mubigure none iyo mwabijanye turara ngo intebe arigwibwirwa n'amaso gutukura ngo wankakumbira nyoko ukumvira ijeri hajya tubahanura mushaka mwovyumviriza ariko muri parseme bemeza ko n'amadeni ya leta yo mu gihugu hagati ari umurengera hatavuzwa yo hanze aramaze kwababa imiliyaridi ibihumbi bitatu ibitari bwigere biba ibijanye n'amaherare dukoresha andetrema amadeni yariyongereye cyane mu gihugu hagati ariko arakikira imyari ibihumbi bitatu tavuze ibyo hanze ibijanye n'amashirahamwe ya leta rodresema za sivide pibike biracagoyagoya kurwanya igiturire navyo nyene ntibirafata intumbero bituma buguma buvugwa mugabo se barundi avuga ko intumbero yihaye yo kurwanya ibiturire n'imikenyuro yafashe bihagije akongera ko ko gufunga abantu bagirizwa ibiturire bamaze gutanga ivyo banyonoye atari wo muti abanyonyeza itunga ry'igihugu nabo nyene hariho abo amahera bari bivye twagumye tuza turayagarura n'ubu turacabandanya kuko twarabonye baguma bazana n'amahera yandi yo kwiba hariho ubwenge bwo kwiba twasanze bwinshi cyane bakoresha mugabo twaramaze kububona nk'ingene biba ya mahera mva makungu nta n'umwe ari gupfa bimenye ibyo ari byo mugabo natwe twaraperereze gushikaho dutora ingene bayiba ubu nayo nyine turiko turayishu Wa- wavuze wese ko arose amahera mva makungu agiye kuzana ibidandazwa hanze ntabizane ateza kubizana kuko ayo mahera aranditswe twarabonye n'abandi banyegeza amahera mu mazu yabo ni ukunyikiza itunga ry'igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku itariki ya nyuma y'umwaka uheze yabwiye abarundi n'abakungu ko ariko arakora cyane yigisha indongozi azumvisha ko kizira kikaziririzwa kwitiranya itunga ry'igihugu n'iryabo avuga ko hari abategetsi batari bake bari baramunzwe n'ingeso yo gufata iby'igihugu nka rwabo bwite mugabo ndikumana twara parsem asanga iyi mvugo ikwiye guhinduka kubera naho perezida neva amaze imyaka ibiri ku ntebe y'umukuru w'igihugu umugambwe sndfdd umaze imyaka hafi cumi n'umunani ku butegetsi muri iyo higera kuri itandatu akaba yari ayimaze ari umunyamabanga mukuru wawo umugambi uri ku butegetsi ni wa wundi wahindutse uwatwara igihugu nyakwigendera ubutwara ubu yatwara umugambi uri ku butegetsi ibinanate bahindura ibintu babone ko hari ibintu bitakunda bitagenze neza jewe mbona yuko binakenewe kuza baranavuga bavuga bavuga bavuga. ni ugufata ingingo zibaraba none uvuze uti uyu muguzi atunga kanaka abo bari amadovize nyimba ari umugo muri perezidanse sinzi berbe abo mwira ngo bari etranje uwo muguzi atunga ariko ariko icyo kintu cyo guca badeparasa mu muguzi atunga sico abaguzi atunga bari prive abo twahaye kuducungira ama- ubutunzi bwa leta nabo ba leta nyene uwo muziki wa leta batambira kuri bawuhinga umukuru wa parsem ahamagarira leta gushyiraho icyerekezo kimwe nk'ihangiro ryo kugera ku iterambere abantu bose bakorera ko aho kubona umutegetsi kanaka abyuka atangaza ikintu ubundi bwaca agatangaza ikindi rihamagarira kandi abategetsi gushyiraho icuka gituma abagwizatunga bazana imitahe mu burundi no guteza imbere igisata cya ba mukerarugendo nk'uko bikorwa mu bindi bihugu by'akarere hejuru byo kurwanya bikomeye ba kaboko eroje urikaneza ijwi rya amerika
bakunze baradiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo urwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagororwa cumi na batatu bapfiriye muri gereza nkuru ya teritwari ya warikande mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa gatatu biturutse ku kubura ubuvuzi bw'ibanze n'ibyo kurya ndetse n'isuku nke igaragara muri iyo gereza jimishukani bakomera abo bose uko ari cumi na batatu bapfuye mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu muri teritwari ya warikare ibi byateye impagarara n'ubwoba bwinshi mu baturiye iyo teritware bafite ababo bafungiwe muri gereza zitandukanye bigaragara ko zitameze neza gupfira icyarimwe kw'abagororwa cumi na batatu muri gereza imwe byababaje abatari bake mu baturage abayobozi b'inzego z'ibanze n'izisumbuye zo muri warikare Prince Kiangi Kyamwami umwe mu badepite batowe n'abaturage ba Warikare ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru ni umwe mu bababajwe n'urupfu rw'abo bagororwa uyu yemeje ko zimwe mu mpamvu nyamukuru zateye impfu nyinshi nk'izo ari uko iyo gereza idafite ibikoresho bihagije Les conditions carcérales dans les prisons et cachées.
ubuzima bw'abagororwa muri pirizo hafi ya zose zo muri teritwari ya warikare si bwiza habe na gato dore nk'uyu munsi twatangajwe no kubona abantu cumi na batatu bose bapfa bazize ko muri gereza nkuru ya warikare ifite isuku nkeya kubaho batagira ubuvuzi nta byo kurya yewe habe no kubona amazi yo kunywa cyangwa se gukaraba byose ntibirangwa muri iyo gereza birababaje cyane rwose kuko ni ikibazo leta yacu ikomeje kwirengagiza kandi abaturage ba warikare bari gupfa umunsi ku munsi Dans les milieux carcéraux, c'est toute l'étendue du territoire de Walikale.
Prince Kiangi yongeyeho kandi ko umutekano muke mu duce tugize teritwari ya Warikare ari imwe mu mpamvu zateye ibyo byose kuko mu minsi ishize abarwanyi b'umutwaye Ndesere Nove ukorera mu karere ka Warikare na Masisi wateye ikigo cy'abaganga batagira umupaka MSF kiri muri warikare ibyo bikaba byaratumye mcf itongera gukorera muri ako karere C'est ce qui a fait que depuis deux temps, nous avons cyabaye demandé à l'État intandaro y'izi congolais mfu zo muri gereza nkuru ya warikare cyane cyane ni intambara ko nko mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kabiri abarwanyi b'umutwe ndetse renove bateye ibisasu ku kigo cy'abaganga batagira umupaka mcf muri warikare bajyana ahantu hatazwi umwe muri bo ibyo rero byatumye mcf itongera gukorera muri warikare mu gihe ariyo yatangaga ubufasha kuri gereza hafi ya zose zo muri teritwari ya warikare ibi biraduhangayikishije cyane rwose niyo mpamvu dusaba leta ya kongo gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke utewe n'imitwe ndetse renove apsls ndetse n'indi yose si muri teritwari ya warikare gusa mugabo turasaba ko ibyo byose byakorerwa hose mu ntara ya puisse kivu ya améliorer les ruguru conditions de détention et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu.
ku rundi ruhande bwa namini byuma fidele umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile muri warikare abona ko kugeza ubu uburenganzira bw'abagororwa butubahirizwa na gato uyu akaba asaba leta ya kongo gukora ibishoboka byose mu kumvikanisha ko umugororwa nawe afite uburenganzira nk'abandi bakongomani tunaenda kuomba viongozi ambao wanahusika icyo na mambo dusaba ya jela abayobozi ni waweze ukwinjira kushughulika cyane na muri iki wafungwa.
kibazo Mfungwa cy'abagororwa naye ana haki ko nabo ni yake abantu iwazo nk'abandi katika hali twagerageje kwandikira umuyobozi w'intara ya kivu ya ruguru tumusaba ko yabikurikiranira hafi bityo umuti ukaboneka ubu rero dutegereje igisubizo kirambye giturutse kuri we erega ni ngombwa ko twese dufatanya kuko abagororwa nabo bakeneye kubaho mu burenganzira bwabo ntitwumve impamvu leta yacu idashyira imbaraga muri iki kibazo abantu cumi na batatu bose gupfira icyarimwe tubisubiyemo n'ijwi rirenga twihanikiye abagororwa bakeneye kubaho nk'abandi bantu bagomba kuvurwa bakarya neza kandi ibyo byose bigakorwa mu gihe gikwiye kupata dawa ikiwa ni mgonjwa na kupata chakula kwa wakati ambao unafaa.
uretse kubura ubuvuzi ibyo kurya ndetse n'ibindi gereza nkuru ya warikari ifite umubare munini w'abagororwa urenze ubushobozi bwayo ubuyobozi bwa sosiyete sivile bwatangaje ko iyo gereza ifungiwemo abarenga igihumbi bityo nayo akaba ari imwe mu mpamvu zatuma impfu zikomeza kwiyongera umunsi ku wundi ubwo twageragezaga kuvugana n'umuyobozi w'iyo gereza bwana wanga augustin kasusula yemeje uwo mubare w'abapfuye ariko yirinda kugira icyo abwira ijwi ry'amerika teritwari ya warikare iri mu birometero birenga magana abiri na mirongo itanu uvuye mu mujyi wa goma teritwari ya warikare iri mu birometero birenga magana abiri na mirongo itanu uvuye mu mujyi wa goma kandi umuhanda waho ukaba utameze neza ibyo bikaba bitera amashyirahamwe n'imiryango itabogamiye kuri leta kuterekezayo ubufasha kuko ari kamwe mu turere tw'intara ya kivu ya ruguru twakozwe n'intambara z'urudaca zikomeje kugira ingaruka nyinshi ku buzima bw'abaturage ubwo intumwa ya guverineri w'intara ya kivu ya ruguru ishinzwe ibikorwa remezo iherutseyo yijeje abaturage ko uwo muhanda uri buze kubakwa vuba bidatinze kuko ari kimwe mu bibazo byugarije abaturage baho jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma aha niwe dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi kuri iyi tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi imana ntifatana ku maso irahamya kuri mwebwe mwese muzi ubuntu bwayo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagacarishari kashira ngabo k'amazima kano kuri mvura ningero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva ngendo bambicumi n'agakene kubaho ubundi umugabo ye ngo basore n'inkumi mbe n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba